imipira igera mu bafana baravuga bati twebwe ntabwo turimo bibeshye mirongo itanu rero n'umunani ya aperi kuri mirongo itandatu ya ya yesi murasiri umukino urekera imbere ndetse muri make ku mpande zombi urabona ko abantu bose ni tayari ngira ngo twizere ko no mu mikino izakurikiraho n'iyo kiriburi izaba irimo ntore habimana wa aperi ntore habimana ntore habimana nimero cumi na gatanu ntore habimana kwande kwa shobozi yinjemo nonaha kwande kwa mpoyo mpoyo kwande kwa naseri ni aperi kiyo ufite agerageza agatu nta wundi ni shobozi ariko aramwangiye shobozi rwa nimero cumi n'imwe wa aperi biramwangiye barizamukiye ku ruhande rwa yesi murasiri kwande kwa sadio gikure kwande kwa kirisi Christophe kwa wayese munasiri aracyacenga aracyacenga yinjiye ntabwo barinjira mu rubuga neza ariko atatu meza cyane ya nimero makumyabiri na kane uwo ntawe ni dukure sadio dukure mirongo itandatu n'atatu ya yesi munasiri kuri mirongo itanu n'umunani kimwe n'igice mirongo itanu umwe kiragenda kiyongera umunota ku wundi shobozwa shobozwa hafe shobozwa hafe shobozwa hafe n'imisatsi yaboshye urugendo itendera mu mugongo ariko barawambuye agamuranye kabiri nshobozi bigaragara ko ntabwo ari tayari kuri uyu mugoroba kandi kwa kirisiko gerageza atatu aramunaniye nawe ntabwo bimuhiriye kwa naseri muri ekiperasiyo ahereze adenisi adenisira ni aperi yegereyemo adenisi ariko ntacyo bitanze baramwambuye arizamukiye munasiri nimero karindwi marnawi marnawi usoma marnawi kwande kwa nimero cumi na kane george george williams george williams icyenda george williams ibumoso ye kwande kwa ateri mazoka ateri mazoka kwande kwa kirisi kirisi kwande kwa marnawi yayimworoheye ariko umupira ntawushyizemo neza bifatiye na aperi aperi nimero zeru ntawurimo adenisi adeni adeni niwe ufite ati nitange neza nitange neza mwinjiremo shobozwa ashatse kwinjiramo ariko atarinjiramo areshya se kwande kwande kwa mpoyo mpoyo atiyongerageza atatu reka turebe neza cyane atatu mirongo itandatu na rimwe umukino mwiza cyane ku mpande zombi mirongo itandatu na rimwe ya apr kuri mirongo itandatu n'atatu kimwe n'icyenda mirongo kabiri bigaragare ko haraza guca wambaye ebyiri n'ikibaho ndabona noneho cyakoze
byagarutse byagarutse rwose ni inkuru nziza icyo nagushimira ni uko wagerageza gukurikira ntugendere ku kibaho gusa kuko ibibaho bitaraza abantu barabaragaye by'urwema ukaba rero wagerageza gukurikiranye neza ntitwibeshye ngo tugire abanyarwanda bitari byo cyangwa se n'abandi baduteze amatwi amanota rero twagerageje gushyira ku rupapuro tuzi twongeraho rimwe twongeraho kabiri twongeraho gatatu biza guhura none iminota itandatu niyo isigaye kugira ngo karita ya nyuma nyine nayo irangire byose birangire bigaragare ko rero amanota abiri kuyakuramo birashoboka ariko biraharanirwa kwande kwa george george wa yesu marasiri george williams agerageje abiri aramwangiye nabo ntabwo ibyo bakoze byose ntabwo ari bihita bihinduka zahabu arawufite robens uwo ni aperi robens bicenga bumoso robens kwande kwa shobozwa shobozwa ashubiye obadia obadia ni obadia ntabwo ari robens obadia noel obadia noel ibumoso ye aracenge aherejende akiseri poye byiza cyane mirongo itandatu n'atandatu mirongo itandatu n'atatu ku mpande zombi amakipe ari kugendana ntabwo biza koroha umukino mwiza nimero rimwe yesi murasiri kirisi kirofodi aravuga ati mwitonde bahe mwitonde bahe arizamukiye kirisi kirisi kwande kwa gerageje atatu meza cyane uyu ni mubi cyane yaguhitana mirongo itandatu n'atandatu yesi murasiri kuri mirongo itandatu makumyabiri makumyabiri yari yageze muri rwa ruziga yarukandagiyemo yarukandagiyemo nyine ubwo rimwe riba rivuyeho ariko yesi murasiri ukwishyiramo ni nako aperi nayo ivuga iti natwe ntidukura mu ruge ngo nimero kabiri obadiya noel obadiya noel kwandikwa adonis adonis gerageza abiri yo kwegariza bati bankoreye ikosa ariko reka tureke umusifuzi yemeza ariko bati bari bankoreye ikosa ubundi riba ari ikosa nyine ubwo yaba ari abiri ya rankefura yatuma aperi isatira ikagera ekisese kubyemeza niba yemeje ko batiritamoro tiritamoro sinzi niba wenda baza kugaruka bakomerezaho bakaryita ikosa riza guhanwa ariko ni urugamba rutoroshye ni urugamba rutoroshye apr isabwa kugira ngo igaruke vuba amazi atararenga inkombe ariko ikigaragaye ni uko umukino hano makipe yerekanye kugeza ubu ngubu wari umukino mwiza tubabwira ko mu kanya kazabakurikiraho umukino wa kabiri uteganyijwe kuri uyu mugoroba ni hagati ya rivero supazi yo muri nigeria ndetse na as wani izaba iri mu rugo uwo mukino rero nawo ushobora kugira icyo uba uvuze cyane cyane ko uza kuwutsinda nawe birayongerera amahirwe kuko iyo abonye atatu ya mbere kurya nyine biba ari kare niko umuntu yavuga edi rwema bigaragaye ko aba- eh, abavugaga mu minsi yashize cyangwa se mu mu gihe gito gishize ko ikipe itsinda rya sahara ryaba ari ryo ryiza wenda ka raporo y'andi matsinda ngira ngo wenda yaba kuko urabona nk'uyu mukino utanze ishusho y'uko indi mikino ishobora kuzaba ari myiza no muri iri tsinda
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc gahunda idasanzwe y'ijwi ry'amerika aho tubagezaho eh, umukino ufungura mu itsinda rya sahara umukino uhuza ikipe ya us monastiri yo muri tunisiya n'ikipe ya apel basketball club Ah, kugeza kuri uyu munota mu gihe hasigaye iminota ine n'amasegonda mirongo itanu n'umunani kugira ngo uyu mukino urangire ikipe ya monastiri iri imbere n'amanota mirongo itandatu n'atanu habayeho lansariya iya mbere ikaba igiyemo itsinzwe na adonis fila mirongo itandatu n'ane kuri mirongo itandatu n'atanu reka turebe hariya iya kabiri nayo ikaba igiyemo mirongo itandatu n'atanda- n'atanu kuri mirongo itandatu n'atanu umukino rwose ukomeye kandi mwiza bigaragara ko amakipe yombi mu by'ukuri anganya buroke nziza cyane hariya ikozwe n'uyu mukinnyi ah, axel mpoyo arazamutse hariya adonis fila adonis fila kwa mpoyo mpoyo awuhaye noel obadia noel obadia arazamutse agerageze abiri ariko biranga uhaye adonis fila ariko danke ya buroke cyane ikozwe n'uyu mukinnyi majok majok ikipe ya us monastiri irazamutse agerageje atatu hariya meza cyane mirongo itandatu n'umunani kuri mirongo itandatu n'atanu Ah, kuva igice cya kabiri gitangira iyi kipe ya us monastiri yakomeje kuyobora uyu mukino mirongo itandatu n'umunani kuri mirongo itandatu n'atanu mu gihe hasigaye iminota ine jean claude munyandinda wakomeza ugeza ku bakunzi b'ijwi ry'amerika uko uyu mukino urimo kuba reka nanjye mfate utuzi hanyuma dukomezanye mu kanya
aha nibyo nibyo kubera ko ikipe ya yesi murasiri yaje yambaye yaje yambaye rwose mu gice cya kabiri ikomeza kugenda imbere ari nako umutoza wayo nyine usanga urugamba rwamurenze avuga ati ntimunteze haperi rwose ikipe ye- ikinjira mu irushanwa mbizi twogereho buri miro gusa nyine nawe ntiyavuga ijambo rya rya nyuma obadiya obadiya warugerageza aka ariko baramwangiye kwande kwa adenisi adenikira adenisi wa haperi aracengera ahereza inshobozwa
Out of bounds, timeout on four.
adonis adonis adonis Mhm. Eh, mirongo itandatu n'umunani ya yesu marasi kuri mirongo itandatu n'arindwi ya aperi umutoza utabyumva neza avuga ati ibi ni ibiki muri gukora ntabwo ari kwemeranya n'abasifuzi Eh, mirongo itandatu n'umunani rero ya yesu marasi ikinyuranye kimwe atari rimwe mu cya buri minota itatu yonyine kugira ngo umukino ube wa- warangira amakipe agendana muri muri make Eh, tamoro rero isabwe ngira ngo no mu zibanzirizi za nyuma kubera yuko iminota ibiri ku- kugera ku musozo aperi basketball club na us monasir ijwi rya amerika abadukurikiye hirya no hino ku isi tubabwira ko iyi gahunda yo kubagezaho imikino ya bar ariyo twiyemeje cyane cyane imikino yaseretsemo amakipe y'u rwanda eh, muribuka ko ku ikubitiro ikipe ya ah, patriot basketball club eh, niyo ya- yabimburiye izindi icyo gihe bitwaye neza muri bibiri na makumyabiri na rimwe mu irushanwa ryaberaga muri bekare na ah, i remera aho ikipe yarangije ku mwanya wa kane ku makipe cumi n'abiri yari yaserutse hanyuma bibiri na makumyabiri na kabiri ikipe ya reg basketball club nayo yaragerageje eh, mu- mu- mu- muri conference ya sahara iratsinda iza- iza ku mwanya wa mbere eh, muri kakari nabwo yatsinze yesi monasiri ku buryo rwose bavuga bati twebwe twi- dukoze ibyo abantu batatekerezaga hanyuma igihe cyo kugera muri finale cyangwa se play off nibwo ikipe yatikiye gatoya ikurwamo na fap cyangwa se forces armee police muri kameruni icyo gihe eh, umwaka wakurikiyeho nabwo ubwo ni uwushize bibiri na makumyabiri na gatatu ikipe ya regi nabwo eh, iza muri conference ya sahara izamuka iri ku mwanya wa kane igeze muri kimwe cya kane irasezererwa yahise ihura n'igihangange ya rahi yo mu misiri ibirayisezereye ubwo rero misiyo cyangwa se gahunda aperi basketball club yari ifite ni iyo kuba yakuraho ibyo byose byakozwe n'amakipe yo mu rwanda ikaba nayo yagera kure hashoboka wayinoti kugera no kuri finali nk'uko eric sarongo sg wa aperi yabivuze ariko biraharanirwa ntabwo ari ukubirota gusa niyo aperi yari izamutse robens robens yari azamutse ariko baramupfundikiye kuko ikipe ya us murasiri ku basore b'igihagararo ntabwo bapfa kunyuramo mirongo itandatu n'umunani ya us murasiri kuri mirongo itandatu n'abiri ya aperi ikinyuranye kimwe na rimwe bati bamupfundikiye si ikosa risanzwe ni ugushyira laterale ku ruhande arawufite eh, robens robens wa aperi robens robens kwande kwa adonis adonis adonis cenze adonis ibumoso adonis mundyo adonis kino bagiza adonis ahereje nde pase nde ariko bati ni ikosa bati ni ikosa akorewe reka turebe niba bemeza ko ari lanse cyangwa se ubundi lanse zitangwa ari uko umuntu yari agiye kumarika bishoboka rero niba ari ikosa risanzwe ubwo ni ugushyira ku ruhande ariko reka turebe icyo umusifuzi yemera ariko eh, umutoza w'ikipe umutoza munini w'ikipe ya yesu murasira avuga ati murimo muranyiba murimo muranyiba yikoma abasifuzi ariko nyine uru ni urugamba ni urugamba ntiwajya kwihagararira gutya uri umutoza ntacyo waba uri gukora iri mu kazi ke iri mu kazi ke aravuga ati mukomeje kuducucura mwakomeje kuducucura ariko ntacyo ntacyo ndatsinda naje nambariye gutsinda Eh, nk'uko nabivugaga rero ni ni lance lance ebyiri kuko yari agiye kumarika bamukorera ikosa imwe rero iramunaniye adonis fira nawe akenshi ku bijyanye na na lance ntabwo ashimwa kabiri ntabwo ashimwa kabiri iya mbere iramunaniye reka turebe ko nibura yatsinda iriya ya kabiri bikagaragara yuko eh, agiye guhabwa n'iya gatatu kuko yari agiye kumarikira muri tuwa point birumvikana ko iyo bakura iyo bakubujije amahirwe ya tuwa point nyine baguha nawe ishumbushanye cyangwa se im- impozamarira ya- y'atatu rimwe rero araribonye ah, rimwe ritumye u rwanda cyangwa se ihagararira u rwanda igera kuri mirongo itandatu n'umunani nayo ni ukuvuga ngo soixante point partout Eh, ku mpande zombi rero baranganya ngo ariko eh, ateri majoke nawe aravuga ati turakora ikinyabijyanye bikunze n'ubu ufite yesi murasiri kwande kwa crawford crawford crawford crawford y'icyenda ese aranyura hehe agerageje amanota ya kure neza cyane guhisha kwe biba ari biba ari ibindi bindi mirongo irindwi y'ikipe ya yesi murasiri kuri mirongo itandatu n'umunani ya ateri Eh, apera ariko nayo ntirekura ntikura zirakura mu ruge niyo nimero kabiri obadiya noel obadiya noel yigereyemo reka turebe niba aricyo bitanga kwande kwa mpoyo mpoyo mpoyo mpoyo arajabutse atatu yaragerageje ariko arajabutse amahirwe ntabwo ari ku ruhande rwa aperi mirongo irindwi ya yesu murasi kuri mirongo itandatu n'umunani ya aperi n'ubu niyo wakiwufite yesu murasi wa kirisi Chris Crawford harabura umunota umwe n'amasegonda mirongo ine n'atanu Crawford kwande kwa atere majoke majoke majoke yumva uyu yumva uyu ni inyamaswa ntabwo ntabwo ari umuntu ni intare ni intare dore n'ibyo bisatsi bye yateretse ibyo bisatsi yaboshe byiza cyane bimeze nk'umugara w'intare mirongo irindwi n'abiri rero ikinyuranye igenda ki- kikiyongera umunota ku wundi ngo baji igerageje atatu ngo arebe ko yakigabanya iramwangiye atera majoke niwe ufite kwande kwa Chris iyo ngiyo ni US murasi niwe ufite Chris Crawford ugenda buhora avuga ati tusonge imbere dusonge imbere ko tubari imbere reka turebe ngo Chris Chris niwe ufite ibumoso kwande kwa Marnawi Marnawi igerageje atatu aramunaniye ariko Fias Lahyani aracyafite iyo ni US murasi kwande kwa Ate Majoke kwande kwa Chris barawiharira reka bawiharire ni mu gihe kuko batsinze ikinyuranye cy'amanota ane nguwo nguwo Chris Crawford kwande kwa Marnawi Marnawi Marnawi kipe yatangiye kurusha indi bigeze ku ndunduro ikipe yatangiye kurusha indi bigeze ku ndunduro uwo witwa daniel hantu wa aperi avuga ati ibi ni ibiki ko mwarekuye kandi twari twatangiye dufite imbaraga mirongo irindwi n'abiri rero ku ruhande rwa yose murasiri kuri mirongo itandatu n'umunani ya aperi bigaragaye ko bigaragare ko iminota ya nyuma ibaye nka bya bindi bavuga ngo irya nyuma bica amazuru kuri aperi umunota umwe ese iraza gukuramo icyo kinyuranyo reka turebe nyuma y'iriya tamoro ebyiri rwema niba ari ikiza guhinduka ariko uko bihagaze ubu umunota umwe ni mwinshi byagiye bigaragara ko nyuma y'umunota umwe handika byinshi ariko morale morale nk'iminota itatu cyangwa ine ishize iri ku ruhande ihengamiye ku ruhande rwa yose marasiri bigaragara ko bitatungurana iyi kipe iyi kipe yakwegukana amanota ya mbere y'umukino bikaba byasaba atr basketball club kujya mu yindi mibare birasaba ikipe ya aperi gukoresha amahirwe ifite yose muri uyu munota umwe usigaye kugira ngo ibe yahindura ibintu naho bitaba ibyo biragaragara ko uyu mukino wa mbere wo muri iri tsinda rya sahara ishobora kuwutakaza amanota ni mirongo irindwi n'abiri kuri mirongo itandatu n'umunani amakipe rwose bigaragara ko jean claude anganya nta muntu waveba ikipe ya aperi nubwo yaba itsinzwe muri uyu mukino wa none ariko yagaragaje ko ari ikipe ikomeye kandi ifite abakinnyi beza gusa umuntu ni ukuza kureba uko aya makipe yandi abiri asigaye ariyo rivazi hupazi ndetse na ayesi dowani umuntu akareba intera cyangwa se uko aya makipe aza kuba ameze naho bitaba ibyo amahirwe ya aperi ashobora kugenda ayoyoka nubwo aya makipe azongera gukina nanone ku wa kane w'icyumweru gitaha umukino nanone tuzabagezaho mirongo irindwi n'atatu kuri mirongo itandatu n'umunani ikinyuranyo cy'amanota atanu jean claude
nibyo ikinyuranyo cy'amanota atanu bigaragare ko bigaragare ko umunota umwe keretse hari ibitangaza bimwe bidakunze kuba kuba wakuramo amanota atanu bikunda kugora ariko umuntu yategereza nubwo nyine kuri aperi nubwo wenda itayakuramo ariko kugabanya n'ikinyuranye nabyo hari icyo byafasha buriya diferanse y'amanota hari icyo agenda yongera ni ukuvuga ngo rero mirongo irindwi n'ane ku ruhande rwa yesi murasiri kuri mirongo irindwi na rimwe kubera ko hagiyemo atatu meza cyane ya adonis mirongo irindwi na rimwe aperi ibyo navugaga bigoye ariko birashoboka mirongo irindwi n'ane ya yesi murasiri kuri mirongo irindwi n'atatu na rimwe ya aperi kubera ariya manota atatu nyine ashyizwemo na kabuhariwe adonis adonis wambaye nimero zeru rwose ni amazeru abiri agerekeranye nimero akunda cyane guhera muri bare y'umwaka ushize pamuro rero yatswe ku ruhande rwa rwa yesi murasiri umutoza avuga ati ni muri kumpora ni iki ko twari tumaze gutuza tugeze imbere none hakaba hasigayemo amanota atatu yonyine fata ikibaho rwose urubaho nka rwa ruri twajyaga twandikaho kera twiga mu mashuri abanza avuga ati mugire gutya mugire gutya munyure hano munyure hano ariko aperi ntiyongeye kubacamya n'intoki ngira ngo ngira ngo niko kazi kabo nyine umutoza iyo yatangiye gutuza ubwo biba byamunaniye nyine ntabwo aba atuje atangira gutuza ariko umukino urangiye avuga ati murebe hano ku rubaho rwose mbandikire murebe afata urubaho afata n'itwisha ati bakiri nimuze mbereke mirongo irindwi n'ane rero w'ikipe ese murasiri kuri mirongo irindwi na rimwe ya aperi mu gihe habura amasegonda mirongo itanu n'atanu umukino urangire akenshi ariko mirongo itanu n'atanu ntabwo aba ari menshi ariko ashobora guha avantaje cyangwa se agirira akamaro ufite umupira muri uwo mwanya kuko nk'ubu ngubu aperi basketball club iyo bayiri imbere atari ifite umupira iyo ibibona rwose byarangiye byarangiye bivuga ati twe turabona ryari kugira ngo tuzamuke dukore indi atake gusa nk'uko nari bivuze ni atatu ntabwo ari menshi n'ikinyuranyo ni ikipe y'abaserutse kigabo gusa nyine yirinde ko bayongeramo iyo diferanse kuko hari aho wazakenera amanota y'ikinyuranyo k'ubu ngubu ikipe ya bangi bangi yari yagerageje kwitwara neza itsinda n'imikino igeze kuri itatu muri iriya rushanwa yari irimo muri new conference ariko ntibyayuje ko ubu ngubu ikiri ku gatebe ko gutegereza niba wenda yaboneka muri atatu meza kandi yaratsinze imikino igeze kuri itatu aha rero nawe ishobora kubikora reka turebe uko babikora arawufite arawufite adoni adoni niwo ufite ese nk'ubu ngubu bigeze gutyo imana ikamuvugiramo agakubitaho atatu bakaba baranganyije urugamba rukaba ruracitse kurushaho arabikoze ariko nta biratsinze mirongo irindwi n'atatu ya aperi kuri mirongo irindwi n'ane inota rimwe ese riravamo bakora icyo bita karasindiro barebe niba byashoboka amano- amasegonda yari mu gushyira ariko ikipe ya monasiri nayo ntabwo yicaye ubusa bo bari bagerageje ariko bati hari ikosa akorera ikosa hakeri majoka Ah, ikosa rigiye guhanishwa ngira ngo eh, rigiye guhanishwa ikosa rifite akamaro ikosa rifite akamaro rikozwe n'uyu mukinnyi nimero kane twamwita ko ari mu bagerageza gukoresha imbaraga nyinshi wenda ubu- eh, wenda mu mutwe ntakoreshe cyane ariko yosef fuwasi cyangwa kuri iyi nshuro bigaragaye ko yari akoze ikosa rifite akamaro kuko nyine yari yugarijwe na n'iki kinyamaswa ateri ateri majoke Eh, ni ikosa rero nawe yemera avuga ati nibyo ndabikoze ariko bifite akamaro ni ikosa rifite akamaro n'undi wese yabibona kuko twari kugira ngo amanota akomeze kwiyongera nubwo bamuha ranse ntawe wizeye ko ranse ari ijana ku ijana abura amasegonda makumyabiri n'atanu eh, kugira ngo mace ibe yarangira Eh, ngira ngo ni amasegonda asigaye ebyiri birimo wayafata kugira ngo ugeze ku badukurikiye uko indunduro y'urugamba igiye kuba urakoze cyane jean claude ah, amasegonda asigaye ni makumyabiri n'atanu Ah, ndabona abasifuzi hariya barimo kugenzura barebe neza niba koko ikosa dario hunt ashobora kuba akoreye majok ari ikosa rikwiye guhanwa Ah, riramutse ari ikosa rihanwa icyo gihe hanyuma majok araza guhabwa amahirwe abiri yo kugira ngo akore lance abatoza hariya barimo baracya ah, baracyareba neza barebe niba koko ikosa ryakozwe hari igihe bashobora kuvuga ko uyu mukinnyi yakuyemo umupira mu gihe werekezaga ah, muri paniye icyo gihe bakaba bashobora kwemeza ko ayo manota abiri ahari ndabona umukinnyi dario hunt rwose w'ikipe ya aperi basketball club asa nkaho atemeranya n'icyemezo cy'abasifuzi amasegonda asigaye nk'uko twabibabwiye ni makumyabiri n'atanu abasifuzi baracyafashe umwanya wabo kugira ngo ariko ndabona hagiye kubaho gufata icyemezo ku kigiye gukurikirwaho ku kigiye gukurikiraho abasifuzi uko ari batatu barimo barajya inama amasegonda ni makumyabiri n'atanu gusa asigaye makumyabiri n'atanu gusa asigaye kugira ngo umukino urangire Ap- US Monastir n'amanota mirongo irindwi n'ane kuri mirongo irindwi n'atatu ya APR Basketball Club Tuba- tubibutsa ko nyuma y'uyu mukino haza gukurikira undi mukino uhuza ikipe ya AS Douane yo muri Senegal n'ikipe ya Rivers Hoopers yo mu gihugu cya Nigeria ni ku nshuro ya kabiri ikipe ya Rivers Hoopers igiye kugaruka muri iri rushanwa
The common foul call on the floor stands.
Eh, ikosa ryakozwe rero n'uyu mukinnyi Dario Hunt One second.
n'uyu mukinnyi Dario Hunt rikaba ryemejwe habayeho gusubiza nyuma amasegonda aho kuba makumyabiri n'atanu ubu ni makumyabiri n'atandatu amasegonda make cyane asigaye kugira ngo tumenye ikipe iza kwegukana umukino wa none umukinnyi majoka akaba agiye ahawe lanse ebyiri majok ufite ubwenegihugu butatu ni umunyasudani y'epfo akaba umunya-australia reka turebe lanse ya mbere igiyemo mirongo irindwi n'atanu kuri mirongo irindwi n'atatu aha ndibaza ko iya kabiri nijyamo umutoza wa apera aza guhita asaba akaruhuko kugira ngo arebe uburyo yakoresha ayo masegonda kugira ngo akuremo kino kinyuranyo ngo byasaba ko ah, iya kabiri nayo igiyemo iya kabiri nayo igiyemo umukino umupira ufashwe nande na noel obadia noel obadia aragerageza ariko reka da umupira ukaba urengejwe na Firas Lahiyani akaba ugiye kurengurwa n'ikipe ya aperi basiketibolo Club amasegonda asigaye ni makumyabiri dushobora kubabwira ko ari makumyabiri gusa ariko kugira ngo ayo makumyabiri azarangire bishobora gufata iminota itanu cyangwa icumi niko bimeze muri uyu mukino wa basiketi nari mbabwiye mu kanya ko haza kubaho ah, ko ikipe ya aperi isaba akaruhuko ndibaza ko ariko byagenze abatoza barimo baragerageza kureba uburyo bakuramo kino kinyuranyo ikinyuranyo cy'amanota atatu gusa ni ukuvuga ko bagize amahirwe bakabona umukinnyi uzi kurasa yatatu bahita bagikuramo icyo gihe umukino warangira banganya hakaza kubaho icyo bita overtime overtime overtime ubundi ni iminota itanu reka dutegereze rero ko biza kugenda amasegonda asigaye ni makumyabiri umukino wa mbere wo mu irushanwa rya sahara irushanwa rya sahara ryatangiye none tubibutsa ko imikino ya nyuma ya kamarampaka izabera i kigali mu mpera z'uku kwezi kwa gatanu amakipe abiri azava hano aziyongera ku yandi atanu yavuye mu matsinda ya karahari na nil hanyuma ikipe yitwaye neza ku mwanya wa gatatu ikazaba ariyo kipe ya munani izisanga muri iryo rushanwa aragiye adonis fila reka da biranze ikosa hariya ikosa ikosa rikorewe umukinnyi wa apel rikozwe n'uyu atel majok Hasigaye hasi- mu gihe hasigaye amasegonda icumi gusa Three player, five team fouls.
akaba yujuje Abdullah Nasser shooting.
amakosa atanu ikosa rya nyuma akaba rikoreye uyu mukinnyi nasel umwana ukiri muto agerageje lanse ya mbere reka turebe ikivamo igiyemo mirongo irindwi n'ane kuri mirongo irindwi n'atandatu mirongo irindwi n'ane kuri mirongo irindwi n'atandatu iya kabiri nayo reka turebe umukino wari mwiza cyane amakipe yose nubwo aperi rwose igaragara ko ishobora gutsindwa uyu mukino ariko yitwaye neza iya kabiri nayo igiyemo mirongo irindwi n'atanu kuri mirongo irindwi n'atandatu
Monastir us monasitiri ikaba isabye akaruhuko on the floor.
akaruhuko Point lead for US Monastir.
mirongo irindwi n'atanu kuri mirongo irindwi n'atandatu mbibutsa ko nanone nyuma y'uyu mukino haza gukurikiraho undi mukino uza guhuza AS Douane yo mu gihugu cya Senegal na Rivers Hoopers yo muri Nigeria mirongo irindwi n'atandatu kuri mirongo irindwi n'atanu mu gihe hasigaye amano- amasegonda icumi gusa umupira uraba ufitwe na US Monastir ifite amahirwe yo gukerereza ayo masegonda cyangwa se ikaba yasatira izamu ikaba yaku- yakongera amanota yayo ariko ifite amahirwe yo gutinza aya masegonda icumi hagati yayo Ah, kenshi na kenshi ushobora gusanga ikipe ya aperi ifashe cyangwa se ihisemo kuba yakorera ikosa iyi kipe kugira ngo igabanye ayo masegonda kwihuta jean claude munyandinda niba turi kumwe amasegonda icumi yonyine niyo asigaye
kuvuga ni soreza abadukurikiye uyu mu- uyu mukino ariko byari amasegonda makumyabiri byahindutse n'iminota igeze kuri itanu nk'uko babivugaga nyine basketball nyine merasite kuba ari ugukweduka aha rero nk'uko wari ubivuze yesi murasire nta cyayihutisha yo yakora ku buryo ijera ya amasegonda icumi asigaye kubera ko n'ubundi ikinyuranyo ibyo batakoze kare ntabwo bagikora ubu icyo barwana ubu ngubu ni ukugira ngo bagumane amanota y'intsinzi aha rero intsinzi iri mu maboko yabo buriya byari kurushaho wenda